Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaaf dhiyoodhaaf raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa qibxata waxabajjii tokko bara kuma lamaa fi digdamii tokko akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii digdamii afur bara kuma lamaa fi kudha sadi keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Moroodaati. Dhaabbatni mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu. Tigraay keessatti erga walitti bu'iinsi jalqabamee kaasee gariilee lola irratti hirmaataniin manneen barnootaa irratti miidhaan raawwatamee jira. Manneen barnootaa diigamaa fi saamamaa jiru jechuun gabaasa gidduu kana baaseen beeksisee jira. Sirbiseen dhiyeenya kana baafte inni obomboleettii jedhamu erga yuutuubii irratti ol bahee torban lama keessatti yeroo miiliyoonii tokko ol ilaalameera. Kun immoo sirbichi ammam akka fudhatama argate agarsiisa. Wallistuu Margituu Warqineetii fi Pirodiiwusarii Seetii wajjiniin waan dubbanne qabna. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Pirodiiwusariin tamsaasa irraa Faasil Gabayyooti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isinii dhiyeessitu Tujubee Horaati.
Attam ooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Masriif Sudaan leenjii waraana lafoo qilleensaaf murna galaanaa biyyoota lamaanii hirmaachise xumuranii jiran shaakalli guyyoota ja'a wixata xumurame. Kana jechuun biyyoota hollaa lamaan gidduu kan jiru hariiroo naga eegumsaa mul'isuuf akkasumas muddama Itoophiyaa waliin jiru ilaalchisee humna ofii agarsiisuuf jecha falmiin jiru kamadde hidha laga abbayyaa falmisiisaan xumuramin jiru irratti mooraa waraanaa naannoo kaartuum jiru keessatti wixata kaleessaa shaakalli waraanaa kan geggeessame yoo ta'u hoogganoonni hojii biyyoota lamaanii argamaniiru. kaartumiif kaayiroon hariiroo uummachuun itiyoophiyaatti yaaddoo uumee jira mariin hidha lagabbayyaa ilaalchisee jiru baatii eblaa keessa danqamuun dhaabate guyyoota sadiif magaalaa maqalee keessatti geggeessamaa ka ture waltajjiin marii raawwatiinsa hojii ka bulchiinsa yeroo naannoo sanaa xumuramuun ibsamee jira marii sanarrattis haala nageenya naannoo sanaa uummata mana ofiirraa buqqa'eef gargaarsa dhiyeessuu akkaataa tajaajila kennuu waaltaalee mootummaa akkasumas vaayirasii koronaa ittisuuf hojiiwwan hojjetaman gamaaggamamuun ibsameera. itti gaafatamaan raawwatiinsa hojii naannoo dr abrahaam balaay baniinsa marii sanaa irratti dubbachuu isaanii fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru dr abrahaam torbanneen darban muudamanii erga hojii jalqabanii as uummataaf qaama dhimmi ilaallatu biraa walta'iinsa gaafatan argataa jiraachuu isaanii ibsanii kanaanis boonuutu natti dhaga'ama jedhan. lammiin itiyoophiyaa kan dhaaba gargaarsa xaaliyaanii tokkoof hojjetu kan waraansaan dhahamte tigraay keessatti rasaasa dogoggoraan dhahamee du'uusaa hojjechiistoonni isaa ibsanii jiran nagaasii kidaanee magaalaa addigiraat irraa yoo ta'u koree sadarkaa addunyaa kan misooma uummataa jedhuuf erga bara 2016 qabee hojjetaa ture gareen kun cisp jedhamuun beekama erga lolli naannoo tigraay baatii torba dura eegalee qabee hojjetaan gargaarsaa innaa ajjeefamu kun isa salgaffaadha. waahilli keenya nagaasii kidaanee hoogganaan waajjira cisp kan addigiraat keessaa kan ajjeefame sanbata darbe jechuudhaan gareen kun ibsa fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen beeksiseera. sagantaan nyaataa addunyaa wfp'n erga baatii bitootessa keessa naannoo tigraay kaaba gama dhiyaaf godinaa gama kibbaaf nyaata raabsuu jalqabee qabee gargaarsa nyaataa yeroo hatattamaa uummata miliyoona tokkoon ga'uusaa beeksisee jira. kan umriin waggaa 43f haati ijoollee torba asteer bayyana sababaa walitti bu'iinsaan baatilee lama dura mana jireenyaaf midhaan isaanii qonnaarra jiru dhabuu isaanii dubbatu isaanis namoota miliyoona tokko kanneen qamadii atariif zayita wfp biraa wixata kaleessaa argatan keessaati asteer akka jedhanitti hanga ammaatti midhaan xiqqoo olloota koo biraa argachuun jiraataan ture ganda baadiyyaa fagoo shireerraa fageenya kiiloomeetira 50 irratti argamtu addimiileen irraa kata'an yoo ta'u amma garuu yoo xiqqaate beelaaf dararaa jirurraa boqonnaa argannee jirra jedhan wfp'n uummata gandeen sanaa kanneen kuma afuriif dhibba shan ta'aniif raabsii midhaanii marsaa duraa kan kenne yoo ta'u kanas torban ja'atti yeroo tokko raabsa adda asteer akka jedhanitti wfp'n ganda keenya addimiileeniif nyaata nuu fiduu danda'uu isaatti gammanneerra. gandi keenya magaalaaleef gabaawwan hedduurraa adda citee ture jedhan kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. pireezidaanti joo baayiden kibxata har'aa gara tulsaa oklahoomaatti kan imalan fixiinsa sanyii waggaa dhibba tokkoffaa tulsaa keessatti raawwatame kan jamaan warreen adii bara 1921 hawaasa warreen gurraachaa mancaasuudhaan namoota 300 ajjeesanii kanneen kuma kudhan ta'an mana jireenyaan ala taasisan yaadachuuf jecha baayiden waaltaa aadaa giriinwud daawwachuudhaan baniisa isaarratti haasaa dhageessisuuf jiru. hanga guyyaa har'aatti tulsaa keessatti kan raawwatameef aleellaa poolisoonni sabxiqqaalee irratti raawwatan walcaalmaa dinagdee qeeqxoonni akka jedhanitti uggura sagalee kennuu laalchisee seerri haaraa bahe sagalee warreen ispaanishee gurraachotaa murteessuuf jechaa jedhan kana laalchisee lammiiwwan ameerikaa hedduun hubannoon qabanillee xiqqoo ta'uun ibsamee jira. biyyoonni miseensa jaarmaa fayyaa addunyaa weerara sadarkaa addunyaaf deebii kennuuf waliigaltee mallatteessuuf karoora dhiyaate raggaasisanii jiran. Jiniivaa keessatti kan geggeessame gumii jaarmaya fayyaa addunyaa irratti kanneen argaman wixinee gumii addaa kan WHO baatii sadaasaa keessa geggeessamu kan yoo weerarri COVID-19 wal fakkaatu akka tasaa mudate haala wayyawaadhaan qophaa'uuf akkasumas deebii kennuun danda'amu irratti mariin akka geggeessamu murteessaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffachaa jirtan waashingtan diisii irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. dhaabbatni mirga namoomaa hiiwuman raayis woochi jedhamu tigraay keessatti erga walitti bu'iinsi jalqabame kaasee gariilee lola irratti hirmaataniin manneen barnootaa irratti miidhaan raawwatamee jira manneen barnootaa diigamaa fi saamamaa jiru jechuun. Gabaasa gidduu kana baaseen beeksisee jira. Bal'ina gabaasichaa jaallanneetu dhiyeessa.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasaasaa kana keessatti kan maqaa dha'e bulchiinsa yeroo kan Tigraay keessatti waajjirri barnootaa baatii caamsaa keessa odeeffannoo baase yoo ta'u Tigraay keessatti manneen barnootaa kudha shan miidhaa guddaan irra ga'u manneen barnootaa kanneen biroo shantamii sadii immoo miidhamuu fi Tigraay kibbaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa duraan lama loltoonni Itoophiyaa keessa buufatanii akka jiran ibse. Gareen mirga dhala namaaf falmu kun baatii amajjii hanga caamsaa gidduutti jiraattoota, barsiisota, maatii barattootaa, namoota duraan barataa turanii fi hojjetoota gargaarsaa waliigalaan namoota kudha shan bilbilaan haasofsiisuusaa ibsee jira. Kana malees sabaa himaa dhaabbatoota gargaarsaaf dhaabbatoota mirga dhala namaa kan biyyoolessaan gabaasaalee ba'an xiinxaluusaa ibsee gama kaaniin fakkii saatalaayitii kan naannoo sanaa kan ilaale ta'uu fi konkolaataan loltootaa baatii muddee fi bitooteessa darbe keessa mooraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa atsee yohaannis keessa akka turan arguu ibsee jira. Manneen barnootaa miidhaan irra ga'e jechuun gareen kun kan maqaa dha'e manni barumsaa kun miidhaa irra ga'e kan agarsiisu suuraalee viidiyoon akka jiru waraanni Itiyoophiyaa mooraa sana eega qabatee booda koompiyuutaroota iskiriinii pilaazmaa akkasumas nyaata torbanneen hedduu fe'anii ennaa baasan arguu isaanii jiraattonni maqalee hedduun natti himan jedhee jira loltoonni kun baatii ebila keessa. akka tasaa gadhiisanii yeroo ba'an dareeleen mana barumsaa fi waajiroonni sararri elektiriikaaf bishaanii akkasumas qabeenyi kanneen biroo irratti miidhaa dhaqqabe arguu isaanii naaf ibsaniiru jedha human rights watch gareen kun mooraa mana barnootaa kana keessatti humnaan gudeeddii yookaan miidhaan biraa dhaqqabe yoo ta'e kan hin mirkaneessine ta'uu ibsee namni ijaan argan garuu. lafa mallattoon fakkii loltootaa kaa'amee jiru keessa dubartoonni adda addaa seenanii ennaa ba'an yeroo tokko tokko immoo guyyaa lama sadii yookaan guyyaa shan akka turan arginaa jedhan jiraattuun maqalee kan naannoo mana barumsaa sanaaf hojjetan akka jedhanitti dubartoonni yeroo achi keessaa ba'an kan reebaman fakkaatu ni boo'u maal akka ta'an namni gaafachuu danda'u hin jiru jechuun dubbachuu isaanii gareen mirga dhala namaaf falmu kun gabaasee jira. Tigraay keessatti dhiheenya kana aangawoonni manneen barnootaa banuuf kan yaalaa jiran ta'us sodaa nageenyaa manneen barnootaarra miidhaan dhaqqabuu fi barattootaa fi barsiisotaaf eegumsi godhamu dhabamuun danqaa ta'ee jira. Manneen barumsaa jiran keessaa harka 25 kan ta'an miidhaan irra ga'uu kan ibse gareen mirga dhala namaaf falmu kun Tigraay dhiyaa keessatti sababa wal waraansaan barsiisonni godaanuu hanqinni meeshaalee barsiisuu akka jiru barsiisonni kuma afurtamii saddeetiif dhibba shan ta'an wal'aansa fayyaa sammuu kan qoor qalbii akka isaan barbaachisu ibse kanneen mana barumsaa dhuunfaa keessaa barsiisaa turan mindaan isaanii waan addaan citeef maatii ofii nyaachisuu dadhabuu isaanii ministeerri barnootaa akka biyyattii dubbachuu gareen kun gabaasee jira. erga walwaraansi jalqabame kaasee gareeleen walwaraanan guutummaa manneen barnootaa bulchiisa naannoo tigraay keessaa irratti haleellaaf saamiinsa dhaqqabsiisuu isaanii manneen barnootaas bakka buufata waraanaa gochuun itti gargaaramuu isaanii kan ibse gabaasni kun miidhaan dhaqqabe addaan baasuu tokko malee haleellaa meeshaalee gurguddaa saamiinsaaf hanga tokko diiguu kan ga'u akka ta'ee fi dhaabbatoonni barnootaa tokko tokko sadarkaa deemsa barnootaa gaggeessuurra akka hin jirre ibsee jira. Maqaleedhaa ala Aduwaa, Aksum, Tigraay, Kibbaa fi naannoo kanneen biroo manneen barnootaa fi yoo xiqqaate Yuunivarsiitii Aksumirra miidhaan dhaqqabeera kan jedhe Human Rights Watch gabaasaasaa tarreesse kanaan waraanni Eertiraa buufata godaantotaa Hitsaats keessa ka ture manneen barumsaa fi waajjiroota irratti walakkeessa baatii sadaasaa qabee miidhaa dhaqqabsiisan baqattoonni eertiraa achi turan nutti himaniiru jechuun tarreesse yeroo walitti bu'iinsa sanaa garee wal waraanan marti manneen barnootaa loltummaaf gargaaramuu isaanii aksuum keessa ka jiru mana barumsaa sadarkaa duraa baazen keessa loltoonni eertiraa buufatanii akka turan gabaaseera tigraay kibbaa keessattis wal waraansiituun jalqabameen dura gareen hidhattoota tigraay bisoobar ka jedhamtu naannoo baadiyyaa keessa ka jiru mana barumsaa sadarkaa duraa keessa buufatanii baatilee hedduuf turuu isaanii naannoo mana barumsaa sanattis dahannaa qotatanii turuu isaanii fi waajjira daayireektera mana barumsa sanaa bakka meeshaa waraanaatti kuufatan gochuu isaanii gabaasaa sabaa himaa irraa argachuusaa gareen human rights watch beeksisee jira. kana malees naannoo buufata godaantotaa shimalbaatti kan argamu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa tokko hidhattoonni qabatanii akka turan fakkiiwwan saatalaayitii akka agarsiisan gabaasi kun ibsee jira akka seera duula waraanaatti humni waraanaa manneen barnootaa keessa buufachuun mana barumsaa sana haleellaaf saaxiluun waraanni qabeenya siviilotaa barbadeessuu yookaan haleeluun dhorkaa yoo ta'u akka yakka waraanaatti ilaalamuu mala lafa barattoonni itti barachuu danda'an kabiraa ituun qopheessin waraanni manneen barnootaa keessa buufachuun akka seera mirga dhala namaa kan addunyaatti mirga barattoonni barachuuf qaban dhorkuudhaa jedha gabaasni ba'e. Waajjirri barnootaa ka bulchiisa naannoo Tigraay manneen barnootaa dhimma loltummaaf oolan ragaa agarsiisu walitti qabaa akka jiru kan ibse gareen Human Rights Watch aangawoonni naannolee humnootii Eertiraa fi kan bulchiisa naannoo Amaaraan qabamanii jiru jedhaman irraa odeeffannoo kanneen argatiin jiru ta'uufi. kan argachuu danda'es magaalaalee gurguddoo dhaqqabuun danda'amurraa ta'uu akkasumas miidhaan dhaqqabe jedhame kunis isa dhugumatti dhaqqabeerraa xinnoo ta'uu danda'a jedheera. Dhaggeeffatoota keenyaa dhimmootii gareen Human Rights Watch kaase kanarratti deebii gama hundaa argachuuf hojjechaa jirra akka xumurretti fudhannee dhiyaanna.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffatoota keenyaa amma immoo gabaasa itti aanutti seenna. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee keessatti tibbana kana hundeesseera. Manni murtii kun dhimmoota dantaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman ilaaluu fi akka hundaa'ee manni murtii waliigalaa Oromiyaa ibsee jira. Akka daayireektarri dhimmoota koominikeeshinii mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gonfaa Atoomaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniin Naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti mana murtii aanaa hundeessuu fi mirga labsiidhaan kennameef qaba. Sahaayii Daamxootuu Finfinnee irraa gabaase.
Manni murtii waliigala Oromiyaa kanaan dura magaalaa Finfinnee keessatti mana murtii dantaa naannoo Oromiyaa ilaalu hin qabu ture. Yeroo rakkooleen garaagaraa dantaa naannoo Oromiyaa miidhaan raawwataman gara poolisii Finfinnee fi federaalaa malee poolisii Oromiyaatti iyyatanii mana murtii Oromiyaatti akka dhimmichi ilaalamu gochuun hin danda'amu ture jedhan Daayireektarri Kominikeeshinii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gonfaa Atoomaa. Manni murtii waliigala Oromiyaa immoo mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee keessatti hundeessuudhaaf mirga labsiidhaan kennameef qaba jechuun dhimmoota labsii kanaan eeraman ibsaniiru.
Heerri mootummaa federaalaa kan bara kudha sagal saddeettamii torba tumamee ba'e magaalli Finfinnee handhuura Oromiyaatti kan argamtu ta'uu ishii beekamtii kennee jira. Gama biraatiin heerri mootummaa naannoo Oromiyaa kan bara kudha sagal sagaltamii torbaaf fooyya'ee ba'e magaalli guddittiin naannoo Oromiyaa Finfinnee akka taate ifatti tumee jira. Kana bu'uura godhachuudhaan waajiraaleen mootummaa naannoo Oromiyaa hedduu magaala Finfinnee keessatti argamu. Akka teessoo mootummaa naannichaa taatetti keessumattuu sadarkaa naannootti waajiraaleen yookaan biirooleen mootummaa jiran. Mana murtii waliigala Oromiyaa dabalatee caffee mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee akkasumas kan qaama raawwachiistuu pirezidaantii naannootiin hoogganamu dabalatee isaan kun hundi isaaniitti iyyuu waajiraalee hojii qabu. Kanaan dabalatee dantaan mootummaa naannichaa magaala Finfinnee keessa akka jiru hubachuun barbaachisaadha. Sangamattis interpiraayizoon yookaan dhaabbileen misoomaa mootummaa kan mootummaan naannoo Oromiyaa bulchus hedduu magaala Finfinnee keessa jiru. Kana dura isaan kanarratti gaafa yakki yookaan badiin gosa akkamiitu raawwatamu manneen murtii Oromiyaa ofitti fuudhanii ilaaluuf aangoon qaban ture. Manni murtii kana furri seeraa aangessus waan hin jirreef jecha abbaan taayitaa irrattis yakkoo raawwatame yookaan qabeenyota konkolaataa qabnaa biiroolee hedduu qabnaa baay'inaan mootummaan naannoo Oromiyaa qabu magaala kana keessa jiru waan ta'eef yakki gaafa irratti raawwatamu poolisii oromiyaatti ni iyyatamu ture bu'uurri seeraa poolisiin oromiyaa dhimma kan akka ilaallu dandeessisu waan hin turre kanaaf jecha gara poolisii magaalaa finfinneetti akkasumas gara poolisii federaalaatti iyyatame karaa abbaa alangaa federaalaatiin gara manneen murtii federaalaatti dhiyaatee ilaalamaa ture.
Kanaan dura yakkii fi badiin qabeenya naannichaa kan magaalaa Finfinnee keessa jirurra yoo qaqqabe poolisiin Oromiyaa to'achuuf mirga hin qabu kan jedhan obbo Gonfaan manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kun rakkoolee akkasii kana furuuf hundaa'ee jedhan.
Yoo gara manneen murtii Oromiyaatti geessina jennu immoo manneen murtii Oromiyaa dhimma aangoo tooraa jedhamuun wal qabate. dhimma sanarratti waan hin qabneef dhaabbata yoo geessite yookaan burraayyuu yoo geessite isa kanarratti aangoo hin qabne jedhanii deebisitu ture. Kanarraa kan ka'e dhimmoota baay'ee manneen murtii Oromiyaa biraa ilaaluu qaban sababa manni murtii kan ilaalu hin jirree fi seerris kanaaf beekamtii kennu hin jirreef ilaalaa hin turre. Kanaaf jecha rakkoon kun furamuu qaba jedhamee bara kuma lamaaf kudha tokko jalqaba keessa labsiin aangoo gurmaa'insaa fi manneen murtii Oromiyaa irra deebiidhaan murteessu. baay'ee labsii lakkoofsa dhibba lamaaf kudha jaa bara kuma lamaaf kudha tokko keessatti dhimmoota Finfinnee keessatti dantaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatanii fi uumaman manneen murtii Oromiyaa ofitti fuudhanii akka keessummeessuu danda'an aangoo kennee jira. Kana keewwata digdamii afur naannoo keewwata lamaaf sadii jalatti keewwata xiqqaa lamaaf sadii jalatti dhimmoota dantaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatanii fi Finfinnee keessatti uumaman manneen murtii Oromiyaa ilaaluu danda'u jedheetti ifatti tuma.
Erga magaalaan guddoo naannoo Oromiyaa Finfinneedha jedhamee heera mootummaa naannoo Oromiyaa bara kudha sagal sagaltamii torba fooyya'een ibsame maaliif yakkaaf dantaa naannoo Oromiyaa Finfinnee keessatti raawwatamu poolisiinii fi manni murtii Oromiyaa hin laallee kan jedhuuf obbo Gonfaan akkas jechuun deebi kennan.
dandeessu tun turre tokko manni murtii dhimma sana ilaaluudhaaf aangoo qabaatu jiraachuu turra jira manni murtii sun immoo jiraachuudhaaf mana murtii sana kan hundeessuu fi aangoo isaa galii hojii isaa akkasumas gurmaa'ina isaa ifatti tumee jiru lafa kaa'u seerri jiraachuu turra jira seerri sunis hin turre. Kun hojiitti kan nuti akka hin jedhe naannoo fulbaana digdamii saddeet bara kuma lamaa fi kudha tokko caffee mootummaa naannoo Oromiyaa walgahii gaggeessee labsii aangoo manneen murtii Oromiyaa irra deemuudhaan murteessuuf ba'isan irra deebi'ee fooyyessee isa fooyyesse sanaan manni murtii magaala Finfinnee keessa akka jiraachuu qabu. Sababa tumees bu'uura labsii sanaatiin manni murtii kun akka jiraatu taasifame sana dura labsiin sana hangeessus hin turre manni murtii bu'uura labsii jennu kanaatiin hundaa'ee hin turre waan ta'eef rakkoo kana furuudhaaf jedhamee gara qaamolee federaalaa fi magaala Finfinneetti dhiyaate akka ilaalamu taasifamaa ture.
Dantaa naannoo Oromiyaa manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee ilaalu Daayirektarri Kominikeeshinii mana murtii waliigala Oromiyaa akkasiin tarreessaniiru.
Dhimmoonni immoo dantaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatan jedhu yakkoota abbootii taayitaa akkasumas hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa magaala Finfinnee keessatti hojii isaaniitti wal qabatee irratti raawwatamoo jiraatu akkasumas yakkoota qabeenya mootummaa naannoo Oromiyaa magaala Finfinnee irratti qabu irratti yakki yoo raawwatame isas ilaaluu akka danda'an manneen murtii Oromiyaa. Kanaan dabalattattis hariiroo hojiitiin wal qabatee interpiraayizoota yookaan dhaabbilee misooma mootummaa kan Finfinnee keessa jiran kan mootummaan naannoo Oromiyaa irratti abbaa qabeenyaa ta'e. Isaan kana kana gidduu interpiraayizichaa fi hojjetaa yookaan hojjettoota gidduutti hariiroo hojii jiru san wal qabatee wal dhabdeen yoo jiraate isarratti aangoo akka qaban tumee jira. dantaa mootummaan Oromiyaa Finfinnee keessatti qabu jedhee akkaataa kanaan labsichi tarreessee jira. Isaan kanarratti manneen murtii Oromiyaa aangoo qabu jedhee erga tumee booda manni murtii waliigala oromiyaa mana murtii sadarkaa kamiitu yookaan addatti sadarkaa kamu dhimmoota nama kaasaa jiru kana ilaalu hundeessuu akka danda'u kan tumee jiru keewwata digdamii afur muraasa irratti suuraa keewwata amma iftee kanaatiin manni murtii aanaa magaalaa finfinnee saamsaa kudha torba hundaa'e akka hundaa'u kan taasifame.
Sababa manni murtii amma hundaa'e hin turreef namoonni yakka dantaa naannoo oromiyaa irratti dalaganii seeraan yeroo itti hin gaafatamin hafanis tureeraa jiran obbo Gonfaan manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kan amma hundaa'e tokko qofaa ta'us akkaatuma barbaachisummaa isaatiin addachi dhaabbii kutaalee magaalattii keessatti akka jiraataniif ni hojjetamaa jiran obbo Gonfaan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashintan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sirbiseen dhiyeenya kana baafte inni obomboleettii jedhamu erga yuutuubii irratti ol bahee torban lama keessatti yeroo miiliyoonii tokko ol ilaalameera. Kun immoo sirbichi ammam akka fudhatama argate agarsiisa. Naakor Malkaa Wallistuu obomboleettii Margituu Warqineetii fi daariktera wallee kanaa Leencoo Fiqiruu waliin turtii taasiseera. Margituun of beeksisuu irraa jalqabdi.
Kanaan dhaladhee guddadhe biqilshaa midhaanboo duwwaa tokko kanan baradhee maatis katamaa kan jedhamu achirraan horaanboo dorgommii dhufee taasisti galmeetan argadhe hojii kanas leenjii fudhanneerra horaanboo jechuudha. Achirraan beekee of bareef wallisummaa eegalee jechuudha.
Wallee eenyuti kanatti jalqabattiin sirbitee sagaleen kee sagalee walleedhaaf ta'u akka ta'e eenyu kan sitti hime.
Ijoollee wajjin guddannee jiru. Kilabifaa jira. Ani weellisummaadhaan jechuun na weellisaa nan danda'attu tun ta'e na jaalaatti gaafa hin jalqabu jaalatanii sagalee hiriyuu danda'u jechuudha. Kaanaan Laggasaa kan jedhamu jira. akkasumas obboleessa koos ta'anii akka inni achitti galmoo na godhani. Yeroo jalqabaaf sirba kanan sirbe immoo kan hamalmaal abaata.
Sirba hamalmaal abaata isa kamii kanatti jalqaba sirbite? Waltajjii isa kamirratti kanatti sirbite?
Amboodhumatti gaafa jalqabu kan koo waan hin qabneef kan hamalmaaladhaan kiyyaa kiyyaa kan jedhu.
Mee jedhime sagaleedhaan.
Haanaaf siifee kihuu badhii jaaladhii kinitti fiiladhii. Rookiitti kiriyaa dhugaa abdii jiruun singoo dhandhee situu na caala hundumaa waan ninsi jijjiiruun qabu. Hin danda'ee naa guyyaa reebi takka baqabu. Kiyyaa kiyyaa kiyyaa kiyyaa yaakadimaa kiyanoo sheeshaaga akkas.
Sanaan booda sirboota warra kamii kanatti sirbuu jalqabdee baandii gara sabbataatti akkamiin deemuu dandeesse waa'ee isaa gaggabaabsi natti hime.
Waggaa tokko hojjatteen horaanboo sabbatas dorgommii dhufnaa na waamanii achittis dorgommeen argadhee jechuudha bakka Waggaa meeqa hojjatte baandii sabbataa keessaa achittoo walleewwan kam kam kanatti sirbitu eessa eessatti immoo sirbaa turte kanaan dura?
Sabbatatti waggaa shan jaha hojjatteera. Biyyoota adda addaa karaa dhuunfaatiinis karaa baandiitiinis deemee hojjeteera. Baay'ee hojjeteera. Ergan kan kootti kan koo gadhiisee iyyuu irra caalaan hojjechuu jalqabeera. Kan kiyya gadhiisee jechuudha. Ijjiirratti immoo kan hojjedhu kan kamiitti fa'aa kan amalmaal fa'aan hojjedha. Kan kootti ergan gadhiisee immoo kan koon hojjechuu jalqabee jechuudha.
Kan duraan gadhiifte yookaan immoo viidiyoo yookaan suur sagalee Waggoota muraasa dura gadhiisteen dhaggeeffattoota biratti akkasumas daawwattoota biratti jaallatamaa argattee jirta. Daabee baay'inaan namoonni jaallatanii jiru. Amma obomboleettiin. Akka inni jaallatamu guddaa argatu akka inni baay'inaan daawwatamu maali wanti godhe akka inni torban lama keessatti namoonni miiliyoona tokko caalan ilaalan yookaan yeroo miiliyoona tokko caalu akka ilaalamu maali wanti godhe itti yaadda.
Akkaataa akkaataa hojii keeti ka'a. Amma hojii kana jaalladheen seene. Lammaffaa waan kana nama cimaatu hojjate jechuun yoo ta'an barreessaa edaluuf walaluuf waan hojjetuuf dandeettii qaba. Akkasumas. Nuti yeroo baay'ee hojii tokko yoo qabaanne ofuma keenya keenya gaariitti goonaa ofuma keenya warra dhufe daluu hojjechuu barbaannaa waan baay'ee ofumatti goona kana hojii kana immoo nama danda'utti yoo kennite amma hojii kana nama baay'eetu itti seeni akka kansaatti godhee kan hojjete jechuudha leenjiin jira keessaan jira hundumtuu kan ofiin danda'anii kan hojjetanidha kaameraamaaniin kan ofii isaa kalariingiin kan hojjete waajjirratti argite abbaa abbaa qaba hundumtu isaan irratti jechuudha daayirektarni bakka jirutti bareeda akkuma amma argiteetti jechuudha caalatti argamuu qaba isa duraarraa caaluu qaba kan jedhutti dura gaafa hojjennu waan barreessine sana kilippiidhaan mul'isna amma kan haala ta'uu qaba waan ilaalamu waan baay'ee waan qabnuuf waan qabnuuf waan agarsiisuu qabna kan jedhu leencoon dhiyeesseeti aadaa baay'ee fideeyyuu garuu kana ta'uu qabaa jedheeti kanaan murteessinee tolchanne.
Amma yerooniin jalqabdee kilipii muuziqaa kan lammaffaa kee obomboleettii hojjettee jirta. Hangaman guddina keessatti argisiise jetta. Gara fuulduraattoo maalirra ga'uudha yaadi kee?
Kilipii kana reaakshiniin illee ammam akka hojjetamaa jiru ammam akka deemaa jiru irratti haasa'aa turanii kana caalaas immoo hojjechuu qabnaa kan jedhuun isaaniillee andu'aalamis isa hojjete argiteessa anis kan hojjedhee argiteessa fakkeenya ta'uu dandeenyaan jedhee yaada kana boodammoon gara argama kuusan jira.
Qophoofteetta sirboota qopheeffatte harkaa qabda.
Ee amma iddoo fifteenaan jira.
Mata duree isaa beekuun ni danda'amaa?
Eenyummaa akkamitti beekama?
Achi keessaa tokko nu jechuu dandeessaa?
Haadha boruuf godhaa madheessan garaa bal'aadhee garuu mixxira maaliif na baasifta? Halkan koo dhuma akka ga'u garuu yeroo muraasaaf hin baay'ee yaada. Rabbi wajjin uummata gootee yoo na gargaarsan taasisumaan na gargaara kanumattidha.
Muuziqaawwan afaan Oromoo suur-sagaleetiin dhiyaatan yeroo dhiyoos baay'inaan ilaalamaa jiraachuu dubbata. Daayirektarri obomboleettii Leencoo Fiqiruu. Miidiyaa hawaasummaa yuutuubii jedhamu irratti namootni miiliyoona tokko caalan torban lama keessatti sababaan itti obomboleettii ilaalaniif kanaa jechuun dubbata leencoon.
Viidiyoo muuziqaan afaan Oromoo addeenyaa daawwattoota biyya keenya keessatti muuziqaa viidiyoo jaalatamummaa guddaa argachaa jiran keessaa isa tokko isaan qabaateera. Hordoftoota baay'ee soorachaa jira. Inni kun egaa tokko artistoonni afaan oromoo fedhiisaan aartii oromoo guddisuudhaaf qaban sadarkaa isaa garmalee guddachuu irraa kan ta'e hinaaffaa fiiqiin muuziqaan afaan oromoo viidiyoon afaan oromoo maalif kan warra kaanii qixxaa'aa wanni sadarkaa isaa waliin guddifnu jechuudhaan waluma duukaa duula isaan godhan kan amma kana milkaa'ee argame sakanaaf kun immoo jajjabeeffamuu qabaa kamilee laatamuufii qabaa Bifuma kanaan immoo jabaatee sadarkaa biyyaa darbee akka addunyaatti jaalatamummaa guddaa argachuu qaba jedhanii amanaa jechuudha akka kootti. Isatti aansee weelluun qeenxee margituu warqinaa yoosan geetaahuun walaloo fidiluudhaan irratti hirmaateera. Ani daayirekti gochuusaadhaan dirqama ogummaan irra jiru baadheera. Innis addeenyaa muuziqaa viidiyoo jaalatame keessaa isa tokko ta'eera. Egaa darbee nama keessatti namni miiliyoona tokko daawwateera. Namatti tola akka jalqabbiitti garuu akka baay'ina keenyatti kunuun xiqqaatu garuu akka jalqabbiitti gaariidha baramaa jira albareedaadhaani. Kan adda isa godhe akka kootti hin beeku warra ilaalan warra daawwatantu irra caalaa sababa kanaaf jaalanne jechuu danda'u garuu maalitti tilmaama'anii yeroo baay'ee yookaan muuziqaa aadaa yookaan muuziqaa ammayyaadha kan barame viidiyoonni kun garuu lamaan isaa walitti makneedha kan argaa fi dhiyeessuu yaadne innis shantamni aadaadha shantamni immoo waan ammayyaadha.
gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amboorraa.
kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'atii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'atii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti. meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwatama. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.